radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru inzara yugarije inkambi y'impunzi ya rusenda i burundi twirutse tuvuga ngo duhunze ko batubwira nabi batwicisha imbuga ita amasoro noneho n'ukuri ebana hasi ari iratwihishe n'ukuri n'inzara ahubwo nirabe nabi idakeneye ahubwo yumvikane n'ubutegetsi burundi kabisa badutahure kuko uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya rusenda mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda uwahoze ari minisitiri w'intebe pierre damien habumuremyi ari mu maboko ya polisi arazira gutanga sheki zitazigamiye naho uburundi na sudani y'epfo bashobora kwirukanwa mu muryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba ni mu kanya mu makuru amakuru twabateguriye kandi tubagezaho jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi buri wese iwe mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu mujye no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com aya makuru atabacika duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi australia yiteguye kwakira abaturage ba hong kong bahunga amategeko mashya y'umutekano leta y'ubushinwa iherutse kwemeza eugene mukankusi australia yavuze ko ibabajwe n'ibibera muri hong kong kandi ko ubwongereza bwayisabye gufatanya n'ibindi bihugu bigafasha abo bantu igihe bahungira ku butaka bwayo ari ikivunge ibyo cyakora ubushinwa bwarabinenze cyane ubwongereza bwari bwasabye australia n'ibindi bihugu bitanu bifatanyiriza mu rugaga ruzwi nka five eyes bivuze amaso atanu gufasha mu gihe abantu byaba ngombwa ko bata ibyabo muri hong kong ibyo bihugu ni australia ubwongereza canada nouvelle zealand na leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza bwavuze ko bushobora guha abo bantu ubuhungiro abaturage ba hong kong bafite ubwoba bwo kwibasirwa bishingiye kuri politiki batangiye kwandika basaba australia kubakira hakurikijwe gahunda isanganywe irengera ikiremwamuntu abadepite benshi muri guverinoma bamaganye igikorwa cy'ubushinwa cyo guhiga abanya hong kong mu myigaragambyo minisitiri w'intebe scott morrison yavuze ko ingamba nshya zo gutuza abo bantu zirimo gutegurwa kandi ko bizarangira vuba zigashyikirizwa inama y'abaminisitiri kuko asanga ari ngombwa guha abo bantu amahirwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu australia yahaye viza z'ibihe bidasanzwe abantu ibihumbi cumi na bibiri bari bahunze ubushyamirane muri siriya ben lane porofeseri muri kaminuza yigisha iby'amategeko i sydney abona ko ibintu nk'ibyo ari byiza akifuza ko byanakorwa mu gufasha abanya hong kong mu rwego rw'ubufatanye mpuzamahanga ubushinwa bwanenze australia buvuga ko yivanga mu bibazo byabwo muri libiya ikigo cya gisirikare kirimo ingabo za turikiya cyaraye gitewe n'inkuru twateguriwe na uriyani itangishaka umuvugizi w'ikambi ya gisirikare i tripoli colonel mohamed numu amenyesha ko icyo gitero cyagizwe n'indege zo mu ngwano z'ikindi gihugu gikorana na komanda khalifa hifter abagwanyi ba hifter bashigikiwe na arabi saudite misiri n'uburusiya mu gihe abasirikare ba libiya bo mu gisagara ca tripoli bashigikiwe na turkiya qatar n'ubutaliyano igihugu ca libiya kimaze igihe caracitsemwo impande zibiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igice gikorera mu buseruko bw'igihugu kiyobowe na hifter ikindi gice ca leta kikaba gishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu onu izo mpande zishigikiye ibice bitandukanye vy'igisirikare ziriko zigwanira amatungo y'igihugu agizwe ahanini n'ibitoro vyinshi vya mbere ku mugabane wa afurika abategetsi mu gisagara ca tripoli bamenyesha ko igitero cyatanguye ku mugoroba w'umunsi wa gatandatu cyasambuye ibikoresho vya gisirikare biheruka kurungikwa n'igihugu ca turkiya harimwo na misile yo kwivuna bansi generale khaled al majud umutegetsi agwanira ku ruhande rw'abasirikare ba hifter avuga ko bateye ibice bishika kuri cenda vy'iyo kambi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye no ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda polisi yataye muri yombi Pierre Damien Habumuremyi wigeze kuba minisitiri w'intebe akurikiranweho ibyaha byo gutanga sheki zitazigamiye n'ubuhemu naho Professeur Egide Karuranga wayoboraga kaminuza ya Kibungo nawe arafunze we arashinjwa ibyaha by'itonesha n'imicungire mibi y'umutungo inkuru irambuye Eric Bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali itabwa muri yombi rya bwana Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda ryatangiye kuvugwa cyane mu mpera z'icyumweru gishize uyu yari yarashinze ishuri rya kaminuza Christian University ryakoreraga mu mujyi wa Kigali rwagati hazwi nka St Paul nk'uko bisobanurwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB bwana Habumuremyi yafashwe kuwa gatanu tariki eshatu z'uku kwezi kwa karindwi ndetse hanafatwa Profeseri Jide Karuranga wayoboraga kaminuza ya Kibungo Unique ibyaha ibakurikiranyeho RIB ivuga ko bifitanye isano na za kaminuza bayoboraga ivuga ko ibakurikiranyeho ibyaha byo gutanga sheke zitazigamiye n'ubuhemu kuri Habumuremyi n'ibyaha by'itonesha n'imicungire mibi y'umutungo kuri Profeseri Karuranga nk'uko byatangajwe na bwana Dominique Bahorera uvugira urwego RIB Egide Karuranga afungiye ibyaha yagiye akora mu gihe yayoboraga iya kaminuza ya Kibungo birimo icyaha cy'itonesha ndetse n'icyaha cyo gukoresha umutungo ufitiye rubanda akamaro nabi naho Dr Pierre Damien Habumuremyi araregwa icyaha kijyanye no gutanga amasheke atandukanye yagiye atanga mu bihe bitandukanye ndetse akaregwa n'icyaha cy'ubuhemu ibi byaha nawe yabikoze mu gihe yari umuyobozi w'iriya kaminuza ya Eastern University of Rwanda bikaba byarabaye umwaka wa bibiri na cumi n'umunani na cumi n'icyenda umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha rib yirinze gusobanura mu buryo bwimbitse ibyaha buri umwe akurikiranyweho dr pierre damian umuremyi ibyo akurikiranyweho ni ibijyanye n'imicungire ya kaminuza aho kaminuza yagiye igira ibibazo bitandukanye noneho akagenda afata amafaranga mu bantu batandukanye akanaza kubishyura cyangwa se agafata ibikoresho byo gukoresha muri iyo kaminuza akabaha sheke zitazigamiye noneho kuri profesa egide karuranga we nawe ni ibijyanye no kuba imicungire mibi ya kaminuza ibijyanye n'iyatonesha yagiye avugwaho ndetse no gukoresha nabi umutungo wa kaminuza aba bagabo bombi bafunzwe nyuma y'inama ya komite yaguye y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi iheruka guterana bivuga ko mu byo yagarutseho harimo n'uruhuri rw'ibibazo biri muri za kaminuza cyane zigenga ariko rib ikavuga ko mu kubafunga itashingiye ku gitutu cya fpr inkotanyi ahubwo ko n'ubusanzwe yari yaratangiye gukurikirana ibyo bibazo kuri dr pierre damien habumuremyi ntabwo ibyaha ari bishyashya ariko twari tumaze igihe dutaba tubikurikirana ntabwo byaturutse kuri iyo nama bavuga kuko ubugenzacyaho aho bumenye icyaha aho kibereye turagikurikirana twari tugikora iperereza dukusanya ibimenyetso kuri ibyo byaha byombi bitandukanye ku buryo rero kuba bafashwe bagafungwa ntabwo ari uko byaturutse kuri iyo nama ahubwo nuko ibimenyetso byari bimaze kuboneka bihagije bituma bigaragara ko hafatwa icyemezo bagaba bakurikiranwa bafunze ndetse byose babisabira ubushinjacyaha mu cyumweru gitaha uretse kuba bwanahawe umuremyi na profeseri karuranga bari mu maboko y'ubutabera ubu na za kaminuza bayoboraga zirafunzwe kuko ngo zitujuje ibisabwa indi yafunzwe ni indangabarezi college of education yo mu ruhango madame valentine uwamariye utegeka minisiteri y'uburezi yatangaje ko igenzura muri za kaminuza n'amashuri makuru cyane ryigenga bivugwamo umurundo w'ibibazo rikomeje ku buryo n'abandi batazubahiriza ibisabwa bazafatirwa ingamba kaminuza nyinshi zifite ibibazo buriya mu nshingano z'inama inkuru y'igihugu ishinzwe uburezi bw'amashuri makuru na za kaminuza ariyo heke ibigomba gukora igenzura rihoraho mu mashuri makuru na kaminuza bivuze ngo n'ubundi n'izindi zaba zigihari zifite ibibazo amagenzura arakomeje aho bizagaragara yuko badakosora cyangwa batubahiriza ibisabwa ubwo naho bizaba ngombwa ko hafatwa icyemezo bwana Pierre Damien Habumuremyi yabaye minisitiri w'intebe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kugeza muri bibiri na cumi na kane mbere ariko yari minisitiri w'uburezi mu mwaka ukurikira wa bibiri na cumi na gatanu nibwo yagizwe perezida w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'ishimwe kugeza atawe muri yombi Christian University yayishinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'igihugu byise ko biyakura ahantu hizewe avuga ko Bwana Habumuremyi yaba yaratanze sheke zitazigamiye zifite agaciro ka miliyoni zisaga ijana z'amafaranga y'amanyarwanda. Ni mu gihe kaminuza ye ngo yaba ifite umwenda ubarirwa muri miliyari y'amafaranga y'amanyarwanda ukomoka ku bukode, ibikoresho ndetse n'abakozi atishyuye. ku bireba porofeseri karuranga we aravugwaho ibyo guha imyanya abanyeshuri batabifitiye ubushobozi bakigira ubuntu ngo bakanigishwa n'abarimu badashoboye kutishyura abakozi n'ibindi mu myaka isaga makumyabiri ishize na n'ubu ubutegetsi bw'u rwanda bwashyize ingufu mu gushishikariza gushora mu rwego rw'uburezi nyuma y'umubare wa za kaminuza zagererwaga ku mashyi ariko kuzishoramo byabaye kimwe gutanga ireme ry'uburezi biba ikindi kuko bamwe basanga byarahindutse umwanya w'ubucuruzi kuruta gutanga ireme ry'uburezi harakomeza kuvuka ihorizo rikomeye ku bigaga muri izi kaminuza zifunga umunota ku wundi ninde wo kuveba ninde wo gushima ku ireme ry'uburezi rikomeje ko hazaharira nyamara intego y'igihugu ni ukugira ubukungu bushingiye ku bumenyi ku rundi ruhande hari abashobora kuzakomeza kubifata nk'inzozi kubera ireme ry'uburezi ripfapfana umunsi ku wundi eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tujye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu nkambi ya rusenda ni mu ntara ya kivu y'epfo aho abarundi b'impunzi bavuga ko bashonje umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yabagendereye bamusobanurira ko pam ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa imaze amezi arenga abiri itabaha imfashanyo ngabo rero aratubwira impamvu ugeze muri iyi nkambi hakunze guhurira abantu benshi ko muri santere na za biro ndetse no mu masoko ubu impunzi z'abarundi zitaka imbenga izindi nazo zibazanye igihe pam izaza mu nkambi kubaha ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa esperance munezero na toyihawa ni impunzi zo muri iyi nkambi ziragaruka kuri iki kibazo cy'inzara muri aya magambo ni ukuri ikibazo cy'inzara ngaha mu nkambi ya rusenda kiraduhanze rwose kuko urabye igihe kiheze tudapokerana ukuri birateye agahinda ntituramenya ko haseri yoba yaradutaye cyangwa yoba ikitwiyumvira nk'ubu duhaheruka gupokera idolari cumi na zibiri mu kwezi kwa kane biboneka ko twapokeye ukwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatanu n'ukwa gatandatu idolari cumi na zibiri nawe uri nk'umuntu wiyumvira ufise ikigongwe ukabona ko idolari cumi na zibiri abantu bazijya amezi ane ni ukuri birababaje abana batugwariye ko bwaki twahishiye abagore twatwaye inda z'indaro kubera inzara none tuza kuba abana ngaha mu nkambi ya ruseri dusaba ko haseri haricyo yodufasha ikatwibuka ni ukuri kugira twiyumvira ikatwakira igira ikigongo igira ikidufasha ko turahangayitse abana bari baraturira kuko bukeye nuko bwije ikibazo cy'inzara mu nkambi ya rusenda ni ukuri cyabaye ndanse ndanse ndanse yaho ni ukuri ubona umwana mu ibarabara aryamye arambaraye kubera inzara wagira ushike muhira ugasanga mama we ntavuga ni ukuri mbere twavuze ati ahubwo bagombye kutwica duhagaze i burundi twirutse tuvuga ngo duhunze ko batubwira nabi batwicisha imbuga ita amasoro noneho ni ukuri ebana hasi riratwishe ni ukuri n'inzara ahubwo nirabe nabi idakeneye ahubwo yumvikane n'ubutegetsi burundi kabisi badutahure kuko tugira dupfire mu bana abana baradupfanye natwe ubwacu turabuze icyo tumara wumva urahagwaye ngo ngo naraye inzara uku gutinda guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa bikorwa n'ishyirahamwe rya pamu bitewe n'uko rigiye gutangiza uburyo bwo kuronsa izi mpunzi amafaranga yo guhahisha binyuze muri mpesa byatumye zimwe mu mpunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu nzu izindi nazo ziza zijya gusabiriza mu baturage b'abakongomani ikibazo cy'inzara hano mu ikambi ya rusenda ni ukuri ababyeyi bariko baratanga abana ku bwinshi babarungika mu kibembe mu zindi mihingo barakahehe kugira ngo bagende kureranira abana kugira ngo baronke n'uguhaye ibase y'ubufu umuhereza umwana kugira uronke icyo abandi bana bashobora kurarira kubera iki kibazo umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi emmanuel ntirampeba avuga yuko bamaze iminsi bagitura haseri na pamu ariko bakabwira impunzi ko zizahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa nyuma yo guhabwa za telefone turagerageza kubabwira ibintu bishoboka byose batubwira ati nta bundi bushobozi bishoboka ni mpaka muronke imfungurwa zanyu cyangwa se rasiyo biciye mu telefone mu makarite simu ku buryo bwa emupesi ibyo rero byafatiye abantu mu amaboko mu mugongo kuko bahuye n'ingorane abantu bo mu murongo kandi yindi yo hariya mu murongo y'impunzi bo batari banaronse n'ukwa gatatu n'ukwa kane bo niyo baciye bahera ko kuri ibyo bijyanye n'amatelefone bahejeje ku munsi wa gatanu none ubu bakaba bagomba gutandukira ngaha iwacu tubabwiye ko inzara imereye n'aba bantu kuko ngaha ntibagira aho barima ntibagira aho bakora ntibagira ikintu gicepfu cya ruguru bo batubwiye ko ubwo buryo budashoboka ni mpaka turindire batange amatelefoni twaragerageje mbere no kubabwira tese nta n'ubwo umuntu atanga basi n'udufungurwa dukeya twaba turafasha kugira ngo izi mpunzi ziri ngaha hagire icyo zoba zirisununuza muri iyi minsi ikurikira batubwiye ko bidashoboka ni mpaka turindire imfungurwa kubera iyi ngorane ya korona virusi yatumye byinshi byononekara ariko ku bwacu amakenga ntahera kuko tubona kumenga twafatiwe amaboko mu mugongo kandi twari tubereye kuronka imfungurwa ku gihe kuko ibi bari kuba babikoze kuva kera ariko bagiye kudufatira mu minsi babona hageze yuko baduhinga bagaca bavuga amatelefone mwumenya yuko atari muri iyi nkambi yonyine hari iki kibazo cy'inzara ahubwo n'impunzi ziri mu nkambi ya murongo nazo zivuga yuko zimaze amezi arenga abiri zitarahabwa ibifungurwa bitewe n'uko ishyirahamwe rya pamu riri gutanga amatelefone muri iyo nkambi azifashishwa mu kunyuza amafaranga agenewe impunzi mu buryo bwo guhayisha vedasite ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivu y'epfo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tujye mu rwanda nanone mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda haravugwa isuku nke kandi ishobora guha icyuho virusi ya korona rubavu iri mu kato abaturage bayo bandura covid cumi n'icyenda bariyongera hamwe na hamwe batizanya udupfukamunwa nk'uko mugiye kubyiyumvira muri iki kiganiro umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana yagiranye nabo icyifuzo twabasaba ni ukugira ngo muduhe amasabune ngo tukajya tukaraba ukaraba kangahe mu cyumweru umubiri wose mu cyumweru nkarabamo kabiri nta gihe ujya usibira ukaba wamara n'icyumweru udakarabye iyo amazi gabuze izuba ryavuye kibirabaga icyumweru kikarangira n'akarabye mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka rubavu cyane cyane yitariye umujyi wa gisenyi usanga abaturage bambaye udupfukamunwa ari mbarwa haba mu mayire cyangwa mu dutsinda duto duto baba barimo guhana intera hagati yabo nabyo si ikintu bitwararika mu bijwi rya amerika yasuye ikagirana nabo ikiganiro mu mirenge ya bugesha na mudende hari abavuga ko batarikoza agapfukamunwa kuva icyorezo cya virusi ya korona cyadutse mu rwanda hagati mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka abandi nabo bakavuga ko badutiririkanya kimwe n'abatumesa agake gashoboka kuko hari utwo n'abantu bambaye twanduye mu buryo bugaragarira buri wese ni mu gihe mu ngamba zo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya korona harimo kwambara agapfukamunwa mu rugo n'igihe cyose umuntu ajya aho ahurira n'abandi bantu benshi cyakora bamwe bagaragaza ko kutagira amazi meza biri mu bituma batitwararika isuku uko bikwiye abandi bakagaragaza ko niyo babonye amazi kubona isabune ari ikindi kubera ubukene nk'uko mugiye kubyumva twabonye mirongo itanu tugura agasabune twayibura ni uko amazi yo gukaraba ntabwo imvura yaguye niyo tuyabona urafata igisheke utakarabye ukanakirya ukarabagaho ukaraba iyo sabune ubu tukora igiceri n'icyumunyu n'isabune turi kukibura uvuze ngo nta suku noneho ubu ngubu muri kwita twayikoreshaga amafaranga isuku ni amafaranga wabona mirongo itanu ukagenda ukagura agasabune none buno nta mafaranga tukibona ubundi ifumbire yatwishe nagapfukamunwa ndi kubona mu mufuka agasize mu rugo ndaga kabuze amafaranga ukagura n'umwe n'umwe ubu n'amafaranga ntabwo twarayabuze inzara iratwishe ubuzima bumeze nabi korona uburyo tuyirinda twirinda kwegerana twitwaza n'ubupfukamunwa mu bwo byose nibwo buryo twirindagamo korona ngaka ndagafite agatwara mu mufuka
dore ngaka mbega iyo ngezemo abantu benshi ndakambara naba ndi njyenyine ubwo ngagira ute ngakitwaza amazi yo ndayo dore ni ibigega byino by'ibitega byo bazanye bya kwa virunga niyo yabizanye ni bikeya bihari none ko izuba ritangiye kuva noneho iyo ibyo bitega bishizemo amazi mukoresha dukoresha kuri kano tujya kuva miriya mu nzu z'aho hajya nihe kuri duwanira kuri hangari iyo tujaga igari tukarigura mbese tukageraho ibiduhenze cyangwa se yaba yabuze tukajagurira no muri peyizana igari ijana kuva hano kuhagera aho ahari umugezi mwavomaho bitwara umwanya ungana iki amasaha abiri cyangwa atatu umugezi umugezi wa robine kugenda gusa kugenda no kugarukana amasaha atatu ntusure ukumva bitagoye nawe reba guca isuku yiraruhije nta mazi zatuma arabya none si ukangubwira impamvu turi kuvuga gutyo ni uko nta mazi tugira amazi ndayo ubwo umuntu yavuga ko nko mu cyumweru mukaraba akangaho umubiri wose yewe indwara ni kabiri ingope nacyo ngo beshe indwara iyi mbese iy'inyesuko ni kabiri abandi ni rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi Mm.
Mbese ni ikibazo cyo kubura amazi cyangwa ni ukutita ku isuku ni ikibazo cy'amazi n'isuku ngeya mbese kuri bamwe na bamwe
hari nk'icyifuzo mwumva mwageza kuri leta icyifuzo twayigezaho icyifuzo twayigezaho ko- kuri mbese ikibazo cyo kuri korona wenda badufungurira nguko wenda hano iwacu ndabandi bari bafatwa bakajya bareka tugatembera tukagera ngo kuri za kabumba tukajya guhahira iyo dore twabuze uburyo twagera mu masoko hejuru y'iki ni kwanga kugenda kandi baratubwiye ngo twe hano iwacu turi mu kato ngo da ngo turi mu kato kano ka rubavu ngo turi mu kato muri kabumba se si muri rubavu Muri kabamba ni muri rubavu noneho rero ng'abantu benshi hejuru ko baba badafite nk'ubupfukamunwa akavuga ati "Si nda- nda- ndagera hirya hakurya gute ndagapfukamunwa ko mfite baratuduha ngo tutubahe mbese kugira ngo aguhe magana atanu y'agapfukamunwa nabyo kikaba ikibazo cy'ingorabahizi Mm, kuvuga ati sindayakura he ndabonye aho nja gukorera umusaraba nja guca injuru twarya duke ariko tukaryama kare Eh, ariko ntitugire icyo cyorezo ubwo rero n'ubu ngubu ni uko twari turi hano tugize gute batubwiye ngo dushake udupfukamunwa ni uko twari twicaye hano tunara dufite hafi ya- ya ya twese none ko mutubika mu mufuka se muzima oya ni uko i- i- icyuya cyari kije cyari kije ni uko biragira naho ubundi imibereho cyane iriya muri kongo niho habaga ibiryo ariko noneho kugira ngo dupfe tukarya duke tukaryama kare naho ubundi twicara turakaraba kuko mu munsi dukaraba nka gatanu amazi murayabona Eh, tu- eh, eh, tujyaga turasaba ari imishinga yaturutse ino heruguru ku- mu birunga Eh, abatayagira tugira gutya tukajya gusaba kuri bino bigega bagiye barazana Eh, bakayabaha bakayaduha none nko mu gihe cy'izuba se igihe cy'izuba mbega tuzanamwara eh, kuko ubu- eh, ababifite ntibazayaduha reka tugiye turagura Eh, tujya turagura ahubwo muzadushiremo induza yo kugira ngo natwe bazanagire wenda hagati y'abantu batanu n'icumi hakabonekamo i- i- ibi- ibigega bibiri none hagati y'abantu mirongo itatu nimo harimo ikigega kimwe cy'amazi gusa uri kumva bayagwa waba wigiriye shanse baba bagishyize waba waje kubabwira ngo ntibakigwe ngo ntubahe amazi warwana nabo none se muzehe korona virusi urayizi coronavirus oya sinkayimenye ariko numvaga ko ari mbi Eh, ariko sinkayimenye nese ko ntajaga mu mahanga ngo ko ari iturukaga naka- sinkayimenye abe ntahangaha se bwo mu- murayizi Eh, twumvaga ko yicaga ika- yamaze abazungu kandi umuzi ko abazungu aribo ba- eh, ba- mbega bagiraga amajambere n'ibiki none abagiyeyo niyo bayivanaga twe rero birabura se nitu- i- i- i- turamutse tutifashe ikatugeramo urabumva itatumara kandi ure- uzi n'uburimbi bw'abazungu akaba ariyo yabaturutse Eh, kuyirinda mbega ni ugukaraba gukaraba buri mu- ntugire ikintu wava ku musarane wagira gute wenda kurya ugakaraba n'isabune yandura mu byerekeye eh, kugira ngo umenye ko wayi- uyifite we- mu guhumeka uhumeka nabi ukagira ingufu nke ibintu nk'ibyo eh, no kwatsamura u- iyo umuntu adafite kariya kanduza eh, u- u- ubwo niyo mpamvu twambara tuno kugira ngo atayigutera iyo ugiye urakoresha irinda utakarabye yagufata wakarabye u- ukagira isuku ngo ntawe yagufata nk'ayo mazi nyine none se ubwo singubwiye ko mu mazi nta mazi dufite ubwo rero ubwo izuba niriva uretse ko buno habaye amakamirane ubwo rero mu mazi nituyabura ubwo surabona itazaza izaza bibateye ubwoba bitadutera ubwoba se hari uwakwishimira kugira ngo apfe hari uwakwishimira kugira ngo apfe turimo turaganira ku bijyanye ni- n'icyorezo cya virusi ya korona n'ubwirinzi ahangaha mufite ariko ubundi korona ubwayo murayisobanukiwe neza Eh, turayisobanukiwe muzi uburyo yandura yandura abantu benshi bwamuka ukagenda ngo ni guke ko yandura ntabwo wayipfa kuyibona yandurira abantu benshi n'amazi n'ago mazi nyine makeya go banavuze ntabwo gaba ganaya- yanayizana ariko ino turi kuyirinda cyane nk'ubu ngubu izuba ryatangiye kuva amazi muzana muyavana he amazi tuyakura iriya za za kabumba za mudende na za kabuhanga iyo ni- ngiyo niho amazi gari kuva hano kugerayo mukoresha nk'igihe kingana iki amasaha atatu kugenda gusa cyangwa kugenda no kugaruka kugenda no kugaruka amasaha atatu hari akabuhanga ba wageze hano gasizi aba bantu bakiri batoya nibo badufite udupfukamunwa naho abandi bakuru bose badufite udupfukamunwa turayizi korona virusi abayobozi barayitubwiye korona virusi iri gutera ikica abana ikica abakuze n'abasaza n'abakecuru korona virusi kuyirinda ni ukwambara agapfukamunwa ntituzaba abandi barundanye tugatatana tugashyira mu metero cyatubangamiye turi kuyirinda ariko inzara iratwishe inzara yatwishe twabuze aho twaje guhahira ibirayi byakomeye ubwo n'amafaranga gabuze n'amazi twaragabuze tujaga gusaba bakadushinyira twebwe turifuza amazi uretse aba twaganiriye bo mu bisizi mu kagari ka hehu mu murenge wa bugeshi hari n'abo mu murenge wa mudende mu kagari ka micinyiro mu mudugudu wa tetero twasuye bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka baho bamwe ntibarambara agapfukamunwa n'umunsi n'umwe abandi baradutira bakanadutizanya iyo hari aho bashaka kujya bavuga ko ikibazo ari ukutagira ubushobozi bwo kutugura natwe buriya ikibazo nicyo kiba kitugonze impamvu ubupfukamunwa tuba benshi tutanabufite ni uko benshi tudakunze gutembera ngo tujye hirya no hino twikubiramo nk'uyu murenge cyangwa muri wundi wo hepfo ubangikanye n'uyu ntitujye kure ko natwe ubupfukamunwa bwari ngombwa kugira ngo tube tubufite nk'abandi bantu ntabwo ariko twari tubufite leta yari yatuguriye ni uko bwagiye busaza ubushobozi buba bukeya bwo kugira ngo umuntu yongere abone akandi kumva yuko kiriya cyorezo ari kibi cyane korona virusi muyirinda mute gukaraba amazi meza n'isabune kwambara n'agapfukamunwa mu gihe ugeze hagati y'abandi bantu benshi ayo mazi meza n'isabune murabibona mugakaraba neza mukambara n'agapfukamunwa igihe cyose mugiye aho muhurira n'abandi ntabwo byashoboka kuko ku mugezi iyo udafite igiceri nabwo ntabwo baguha amazi ngo ubone amazi ukuntu wavoma ntayo udafite igiceri cyo kugura ikiduki cy'amazi garo wanaburara ubwo turya neza ari uko nk'imvura iyo itonyanze igiceri wari ugomba kuba wakivomesha ukakigura agasabune cyangwa ukakigura akunyu cyangwa utuvuta two kwisiga ko mbona nta gapfukamunwa benshi bambaye ahangaha ntabwo muba bamenye ko aribwo buryo bwo kwirinda natejeje umwe kamwe arakagenda nanjye nsigara hano muba muragatiririkanya iyo avuye yarakagwana ukakambara wayampitira ko ngafura kuwumutse niwo nkambara ni kamwe muhererekanya muri benshi cyangwa buri wese wafitanye aya ni umwe ngenda agatijije ntabwo ari buri wese nagahereza mugende hano ndakamuhereza bakakajyana ariko ari umwe ntabwo buri wese nakamuhereza ntabwo weho wambaye agapfukamunwa kandi tubona uri kumwe n'abandi bantu kubera iki ntabwo wambaye ntabwo nanone wabona amafaranga yo kukagura ni ukuvuga ngo kuva byatangira nturakambara na rimwe ntabwo bari babitangaza none iyo utembereye ugiye nko mu santire ruguru ugenda ntako wambaye cyangwa hari ukundi ubigenza ukakabona ngiye ubwo ko mugenzi wanjye yabivuze nanjye ubwo barantizaga nta gapfukamunwa mbona benshi muri rwego mwambaye kubera iki mutambaye udupfukamunwa nta mafaranga dufite ko kukagura ntabwo urakambaraho na rimwe kuva ibibyaza oya ntabwo ndakambara none ntabwo uba ufite ubwoba ko ushobora kwandura se cyangwa ngo wanduze n'aba bandi
oya ntabwo njya gakura ntabwo njya gakura nanjye mbaga ndi hano hafi y'umurugo iyi ndwara yaje igihugu kirimo ubungubu warayumvise ujya yumva njya nyumva korona virusi harya
uburyo bwo kwirinda uzi ni ubuhe ni uguhugura nk'agapfukamunwa nk'aka ngaka ntakafite nta kuntu najya kure nyine kugira ngo nimva nyanduye nze nyanduza abandi wari wakambaraho kuva iyi ndwara yakwaduka nkuriya amafaranga yose yo kukagura ahubwo muri abantu nyine kugira ngo ntazarwara ku kumiro amafaranga kandi ngo kagura angahera magana atanu amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima avuga ko agapfukamunwa kameswa kambarwa amasaha atandatu kakameswa kakanikwa kagaterwa ipasi neza mbere yo kongera kukambara kandi kakameswa inshuro eshanu gusa akatameswa ko gasimbuzwa kandi mu gihe cy'amasaha ane kuko kukambara igihe kirenze icyateganyijwe bishobora guteza izindi ndwara ubuyobozi bw'akarere ka rubavu kimwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi mu rwanda wasac buvuga ko ikibazo cy'ibura ry'amazi mu karere ka rubavu cyagombaga kuba cyakemutse mu mpera z'ukwezi kwa gatanu y'umwaka ariko n'ubu kiracyari ingutu ku batari bake mu mujyi no mu mirenge witaruye byari byitezwe ko iki kibazo kizakemuka uruganda rwa gihira ya kabiri rwuzuye rugatanga rugatanga amazi angana na metero kibi ibihumbi cumi na bitanu rukunganirwa n'urwa gihira ya mbere rugomba gutanga metero kibi ibihumbi icumi ruvuye kuri metero kibi ibihumbi umunani rwatangaga rutarasanwa ariko n'ubu imirimo ntirarangira mu mpera z'ukwezi gushize ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwatangaje ko imirimo yo kubaka uru ruganda igeze ku kigero cya mirongo itandatu na gatandatu ku ijana bikajyana no kubaka ibigega n'imiyoboro ibihuza n'uruganda nitwa claude ganza munyamagana ibihe byiza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru naha ahumurije mukomeze munogerwe na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama